mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyadirwe mbasuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba bateraniye mu rwanda kugeza hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri mu makuru avugwa hirya no hino ku isi amasezerano y'agahenge hagati ya israeli na hamasi ageze ku munsi wayo wa kane ari nawo wa nyuma naho ubukonje bukabije n'urubura muri Ukraine kuri uyu wa mbere bwateje ibura ry'amashanyarazi mu mijyi itandukanye izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amasezerano y'agahenge hagati ya israeli na hamasi ageze ku munsi wayo wa kane ari nawo wa nyuma inkuru twateguriwe na oriyani itangishaka hamas ivuga ko yiteguriye kongera ikiringo c'ayo masezerano kuri uno munsi w'imana umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu nawe yavuze ko boshima iyo ngingo ya hamas mu gihe yoba irimwo n'irekugwa ry'imbohe cumi ku munsi amasezerano ya mbere hagati y'izo mpande yapfunditswe hari haciye indwi zitandatu intambara hagati ya israel na hamas itanguye ayo masezerano niyo yatanze agahengwe hamwe n'irekugwa ry'abantu mirongo itanu bari bagizwe imbohe na hamas israel naho ikaba yarekuye abanyororo ijana na mirongo itanu b'abanyepalestiniya ku munsi w'imana onu yaratangaje ko bose hamwe abanyesirayeli mirongo itatu n'icenda abanyepalestiniya ijana na cumi n'indwi hamwe n'abanyamahanga cumi n'icenda bamaze kurekugwa leta zunze ubumwe za amerika misiri na qatar biri mu bihugu bisaba ko hongerezwa iyindi minsi y'agahengwe ni nyuma y'aho bafashije muri ayo masezerano yo gushira ibigwanisho hasi amaze iminsi ine ejo ku munsi w'imana perezida wa amerika joe biden yabwiye abamenyeshamakuru agira ati niyo ntumbero yanje niyo ntumbero yacu y'uko agahengwe kabandanya kurenza ejo kugira abandi banyagihugu barekugwe hongere haboneke imfashanyo y'abanyagihugu mu karere ka gaza
ubukonje bukabije n'urubura muri ukraine kuri uyu wa mbere byateje ibura ry'amashanyarazi mu mijyi itandukanye y'igihugu ni mu gihe hari impungenge ko ibitero uburusiya bushobora kugwa muri icyo gihugu mu gihe cy'imbeho bishobora kwiyongera fidel niyongabo ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati muri ukraine bwatangaje ko umuyaga nkuba wacitse mu ntara cumi na zitandatu zitandukanye bitewe n'urubura rwinshi rwatewe n'ubukanye bukomeye mu gihugu ibice vyo hagati no mu bumanuko bw'igihugu nivyo vyageramiwe kurusha ibindi perezida wa ukraine volodimir zelenski yakoresheje igice c'ijambo yashikirije mw'ijoro ryo ku munsi w'imana urangiye kugira ashimire abariko barakora kugira umuyaga nkuba ugaruke mu bice wacitsemwo як тільки буде можливо наші енергетики відновлять.
perezida zelenski yagira ati abahinga bacu mu bijanye n'umuyaga nkuba bazogarukana umuyaga nkuba mu buryo bwihuta bushoboka mu bisagara vyose n'imihana bitawufise gushika ubu ibice bigera ku majane mu ntara cumi zigize igihugu ntibifise umuyaga nkuba abajejwe ibikorwa vyihutirwa barungitswe mu bice vyabuze umuyaga nkuba muri iki gihe bariko bakorera mu ntara za odessa mikolaiv kirovohad cherkasi na kiev Оперативні штаби на дороги, де це потрібно, виведена спецтехніку.
inteko z'uburusiya zarakoze ibitero inshuro zitari nke mu bibanza bitanga umuyaga nkuba mu gihe c'ubukanye gihitiye vyatumye umuyaga nkuba ucika mu bice bitari bike vy'igihugu vyatumye kandi ukraine yihutira gusanura ivyo bibanza kugira umuyaga nkuba ugaruke
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugiye no kuri wa eshatu akadomo radiyo wa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook x instagram na youtube muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba bateraniye mu rwanda kugeza hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri abadepite bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo siho bari perezida w'inteko asobanura ko ibura ry'aba badepite ritazahungabanya iyi nama kuko bazajya bakurikira bifashishije ikoranabuhanga iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha mu mujyi wa Ottawa mu gihugu cya Canada haraye hasojwe isangano ry'urubyiruko rw'abanyarwanda babarirwa mu magana baba muri Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni gahunda igamije kuganira n'urubyiruko ku ngingo zarufasha kwiteza imbere. Mu byaganiriweho harimo no kwirinda inzoga n'ibiyobyabwenge. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Ambasaderi Prosper Higiro uhagarariye u Rwanda muri Canada.
Rikaba rigamije cyane cyane gufasha urwo rubyiruko kurushaho kumenyana kugira ngo barusheho no gufatanya no gukorana ariko ngira ngo twanatumiyemo abayobozi barimo minisitiri w'urubyiruko mu rwanda ndetse n'abahagarariye inzego zimwe na zimwe nka minisiteri ishinzwe ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo baganire n'urwo rubyiruko kuri gahunda zimwe na zimwe z'igihugu cyacu zirimo cyane cyane ibijyanye na ndi umunyarwanda kuko abana b'abanyarwanda bavukira mu mahanga bakahakurira akenshi hari igihe kigera bagatangira kwibaza abo bari bo kuko nubwo baba bari mu mahanga bafite ubwenegihugu bw'ibyo bihugu ariko akenshi usanga bibaza inkomoko yabo ni ngombwa rero kubasobanurira aho bakomoka amateka y'igihugu cyacu ibibazo twaciyemo kuko ibyo bibazo ngira ngo benshi barabyibaza biba ari ngombwa rero ko tu tubaha ibisobanuro twumva bikwiye izindi ngingo zaganiriweho zijyanye no kubasobanurira uruhare rwabo mu iterambere ry'u rwanda kuko abenshi bafite ubushobozi barize biga neza bafite akazi hari abafite amafaranga bashobora gufasha imiryango yabo bashobora gukora ishoramari mu mishinga inyuranye bashobora kujya gukora mu rwanda bagafasha mu gushyiraho imirimo ndetse no guteza imbere igihugu ariko rero ibyo ntibishoboka mu gihe ibibazo bimwe na bimwe birimo nka mental health ubuzima bwo mu mutwe bugomba kuba bumeze neza mu byo rero twaganiriye harimo n'uburyo bwo kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa inzoga nyinshi cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose bishobora guhungabanya ubuzima bw'urwo rubyiruko kugira ngo rukure rushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu mwigeze kuvuga ku ngingo y'ubumwe bw'abanyarwanda muri urwo rubyiruko muvuga hano muri amerika ndetse no muri canada hari bamwe muri rwo batibona muri gahunda za leta mwaba mwaganiriye ku buryo mwabegera n'icyo kibazo mukakivugaho ku buryo ibiganirwa aho ngaho nabo byabagirira umumaro
twarabisobanuye nakubwiye ko mu bashyitsi twari dufite harimo abahagarariye minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu ariko ngira ngo twese twarafatanyije kuko ngira ngo nubwo hari ibyo twaba tutumvikanaho mu mateka yacu ngira ngo icy'ingenzi ni uko amahitamo amahitamo nk'igihugu twiyemeje yo gushyira hamwe kwemera ko turi abanyarwanda mbere na mbere kandi ndumva ko nta n'umwe wahakana iryo hame ndetse no gushyira hamwe kugira ngo twubake ubwo bumwe bw'abanyarwanda nubwo abantu baba batabyemera ngira ngo inshingano dufite nka leta ni uguhozaho ni ugukomeza kwigisha twizera ko buhoro buhoro nabo batarabyumva neza bagenda babyumva kandi biragaragara ngira ngo uko ibiganiro bigenda bisubirwamo tunabihuza n'igihe tugezemo nabyo birafasha n'abasigaye inyuma bagenda basanga kandi bashyigikira icyo gitekerezo kuko ngira ngo tudashyize hamwe simbona ikindi twakora nta simpamya ko hari umuntu ushyigikiye ko twasubira mu macakubiri ubumwe rero nibwo tugomba gukomeza gushyigikira no gushyira imbere ambasaderi prosper higiro uhagarariye u rwanda muri canada reka tubashimire cyane uyu mwanya muhaye radiyo ijwi rya amerika murakoze cyane namwe
tuve mu gihugu cya canada tujye mu burundi mu ntara ya bubanza iri mu burengerazuba bw'igihugu abaturage bahinga umuceri mu kibaya cya gihanga baravuga ko umusaruro uziyongera kubera gahunda y'abashinwa baje kubigisha guhinga umuceri inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi turayisomerwa na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda turi mu kiyaya cya gihanga abarimyi bariko barabagara imirima y'umuceri n'ibigori umuceri uracanuye ni ukuvuga ko utanguye kwera mugabo utaruzuza mu bindi bice by'igihugu bavuga ko uyangitse ibigori bikikuje imirima y'umuceri navyo birakuze ariko ntibiragira amasage bamwe mu barimyi bariko barapompa imirima yabo yatewe n'impongwa ku bigori hamwe n'udukoko dukunze gutera imiceri hakurya yaho hari ibigori bimaze kugira amasage imirima irirabura bisigura ko yaronse intabire ikwiye ikomine ya gihanga irimamwo izo ndimiro izwi cyane ko ariyo yimbura umuceri mwinshi ushoka mu gisagara cya bujumbura n'ahandi ni umwongo ufise hafi uburinganire bwa hegitari ibihumbi bitanu ukaba utunze imiryango irenga ibihumbi cumi na bibiri nk'uko tubikura mu biro by'igisata c'iterambere c'intara y'imbo srdi iruhande y'iyo miryango hari n'abahaca ingero umurima w'imetero mirongo ibiri kuri zitanu bawurima ku mafaranga ibihumbi bitanu abanyagihugu babona ko umuceri ariyo nzahabu yabo kuko benshi atakindi kibabeshijeho atari umuceri barima imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri icyo kiyaya harimwa ubwoko bw'umuceri witwa kazosi mugwiza canke ninga bakawurima rimwe risa mu mwaka kuko wamara amezi ashika kuri atanu utarera bahejeye kwimbura umuceri baca batera ibindi bitegwa mbumbarugo icyo gihe abarimyi b'umuceri ntibari borohewe nk'uko tuvyiganirwa na buyoya leonidas aho twamusanze mu murima wiwe w'umuceri yariko arabagara ubwa mbere uko twarima twararima umuceri ifumbire tukaba ari two twironderera kuko esrederi nta kintu yari isigaye duha yaduha imbuto gusa no kuza gupompa ivyo nivyo vyari bihari vyaratugora cane tukaja mu madeni menshi cane icyo gihe kubera uburyo buke bwa bamwe bamwe mu barimyi b'umuceri bahitamwo gukoresha ibivi vyabo kuko batashobora kuronka amahera y'imbuto n'ifumbire yotuma bimbura neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ico kiyaya cahavuye gitunganywa neza ku mafaranga agera kuri miradi mirongo ibiri na zibiri z'amafaranga y'amarundi kugira abarimyi bashobore kuvomera imirima yabo neza no mu gice cici ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abashinwa rero bashitse batanguye guha inyigisho abarimyi y'umuceri nizigiyimana morison ni umwe mu barimyi bakurikiranye izo nyigisho nawe nyene twamusanze ariko arabagara umurima wiwe w'umuceri ubwa mbere na mbere bataraza ntabwo twatera ku murongo twatera ico bita kivyaga muri rusangi umuceri hanahanahana ariko ubu dutera ku murongo hariho na santimetero dutererako iryo santimetero uzitereyeko neza ukakurikiza uko bakwigije nta kibuza utimbura umuceri ikindi naco twatera ugasanga utera imiceri umunani indwi itanu ariko ubu inyigisho nigishijwe ni kwitera imiceri ibiri yonyene uretse ifumbire mvaruganda abashinwa kandi baratanga imbuto y'umuceri wa kijambere n'imiti yo gupompa uwo muceri iyo wafashwe n'indwara vyose babitanga ari ngurane umurimyi akazokwishura umuceri huye n'ivyo yasavye kandi atanyungu ugiyeko ivyo biri mu vyatumye abarimyi basubira kurima umuceri ari benshi harimwo n'abafise uburyo buke uyo ya leonidas aratubwira ukungene umwimbu waciye wiyongera ubwa mbere ntako twabironka kuko vyaratugora mu ifumbire niyo yatuma vyose biguma bibura tukaja mu madeni yo kugurana uko butwimbura umuntu arabona yuko harimwo akarusho akarusho nk'aho umuntu yaba arakura imifuko itanu itandatu ashobora ubu umuntu arashobora kuronka nk'imifuko cumi n'itanu mu nusu nk'umurima wose akaronka imifuko mirongo itatu mu gihe bimbura rimwe mu mwaka imbere y'uko abo bashinwa batangura gufashanya n'abo banyagihugu ubu bimbura gatatu mu mwaka nizigiyimana morison arimira igihanga ati ndimbura ngashima cyo byanyunguye uno munsi bivanye n'inyungu naronse kandi n'ubu nzokwama ndoga mu gihe abashinwa tukiri kumwe uno munsi mu gihe nimbuye naronka agashira indiha nako nsigarana nako nikenuza byankenerwa vyo mu rugo n'agashiraho gufungura nkagasigarana gashobora kuvara nk'amezi nk'atatu canke ane cagashikana naho nzoshobora kurimira n'uwundi bivanye na ya porogaramu batwi za nyigisho batwigisha gutera kijambere muri make ubwo bwoko bw'umuceri bwarashimwe kandi na teresiforo umunezero w'imakamba uwo muceri rero ubwiza nawubonye kugereranije n'uwo twahora turima ni uko ari umuceri ugereranije ku ihegitari uronka umwimbu munini kurusha uwo twahora turima ikigira kabiri ni umuceri urinda indwara Eh, ntupfa ubo- ubonye ku indwara mu gihe igihanga mu karere k'imbo hasanzwe hashushe umara amezi atatu canke ane ugaca wera imakambaho kubera hadashushe nk'imbo umara amezi atanu hari n'ikindi uwo murimyi yawushimye ko iyo ugeze gushurika icyo twita panikire ni kajya kantu kajya kw'intete gaca kagondama kakaraba hasi hagaca haduga amababi arenga hejuru amababi usanga ari kwamahwa ku buryo atanyoni ishobora kurya n'urutete na rumwe Eh, nta nyoni naho utarinda inyoni ntishobora kugwa ko ngo ishobore gutora n'urutete ntibikunda iyo ni avantaje nini eh, twabonye ko eh, uwo muceri bamwe mu bawuteka bakawufungura basigura ko uwo muceri utagwira canke ushaya iyo bawutetse abakenyezi b'abahinga mu guteka umuceri bishura ko uwo muceri mu kuwuteka utawuha amazi menshi kutagwira nako biva ku kungene bawimbura bagaca bawukubisha bakawihereza iyo aba bawumaza nk'umwanya ubitse nta nkeka ubukakama nk'iyindi yose arakoze desire atunga imana udusomeye iyo nkuru yateguwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu gihugu cy'u burundi imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri komine nyanza lak mu burundi hari umunyabugeni ubyaza umusaruro amahembe y'inka akayakoramo imitako niyo nkuru emmanuel uzwi nk'amahembe asaba urubyiruko gutera ikirenge mu cye inkuru ijwi ry'amerika yateguwe nanone yifashishije abakunzi bayo dusomerwa na tsirive ndayishimiye uri i kigali ushitse mu rugo rwa niyo nkuru emmanuel uhasanga ibirundo by'amahembe wo kwibaza mbere ko ariho bayata kuko usanga yarafufuye mu mfuruka z'urugo niho yashinze imashini isena neza ayo mahembe ikayahiga igicapo ashaka winjiye mu cumba ateramiramwo naho uhasanga ibikoresho bitari bike yahinguye amasahani ibikombe ibikomo imigufu amahereni ibisharizo byo mu nzu n'ibindi mu ntango yakora wenyene ariko ubu hari urundi rwaruka rugera kuri cumi na batanu yakiriye kugira ngo agwigishe uwo mwuga wo guhingura ihembe niyo nkuru emmanuel asanzwe agendana ubumuga bw'ukuguru aho mu ruganda rwiwe twamusanze yatwiganiye ko ihembe arizi kuva akiri umwana muto cane iki gikorwa navuga ngo ni icy'amateka kuko jewe nakuze mbona sokuru avoma mu mahembe y'inka yanabika n'amahera mu mahembe bica bimbamuko muga 2013 campura n'ishyirahamwe ryarimo ryigisha ibintu by'imyuga n'ibi by'amahembe birimo ca ndabibamo kuva ico gihe rero ca ndabikora ndabibandanya kugeza ubu rero mfashwe mu mugongo n'ikigo payeje mu gihe abagenzi biwe bashika kuri mirongo ibiri batanguranye bagiye baraheba kwiga guhingura amahembe we yarajyumye ko arabandanya aca atangura guhingura amahembe abamubona bakamutwenga ubwa mbere n'ukuri bakimbona barantwenga bakagira mugabo mu nyuma bamaze kubona jewe n'imodoka abazungu baza kuwushorera basanga ahantu nimo nkorera n'ukuri baragarutse baribura ariko nta kundi kubw'uwo muhinga guhingura ihembe ntibisaba ubuhinga bwinshi si ibintu vya hatari amahembe turayafata tukayateka hama mu mavuta hama tukayaha amaforoma atandukanye ibyo tuba dushaka eh, gukuramwo nta birebire birimo kabisa icateye intege niyo nkuru emmanuel batazira amahembe ni ukugene yabonye ibyo ahingura bihurumbirwa n'abavuye mu mahanga bakabigura kandi babishimye ubu aremeza neza ko ibyo akora bifise ubwiza budasanzwe Eh, umuntu arashobora gukora ishobwa mu mahembe nyine icubahiro umukuru w'igihugu generali neva evariste akaritora so ne pasa ntibiba vyoroshe ibintu vyanje bibarizwa mu ngoro z'aba- z'abubahwa Eh, mu byo akora harimo ibituma amatara yo mu nzu abonesha neza ibyo nabyo nibyo bizimbye gusumba ibindi akabigurisha umuriyoni n'inusu w'amafaranga y'amarundi mahembe ntadandariza mu burundi gusa no mu mahanga arafise y'amasoko ibi vyo duhingura birajabuka kugeza za buraya nk'ubu ndafise isoko mu bubirigi ndafise amasoko i bujumbura mu gihugu hose baradushorera mu ma exposition atandukanye za kenya za tanzania za uganda iyo hageze mu ma exposition turabadatangwa ni ukuvuga amasoko ku by'ukuri yarahari ni ukuvuga hariho abatugurira hano hariho abagira amakomande tukabarungikira mu ma exposition turavyitwarira ego none uwo mwuga wobugejeje hehe uwo muhinga niyo nkuru emmanuel arashima ko amaze kujabuka imbibe z'uburundi akaja kurata ibyo akora mu mahembe mbere n'ubushikiranganji bw'imico kama bwaramuhaye urupapuro rw'iteka ariyemerera ko ageze ku rwego atokwihutira kuja gukora akazi ka leta icya mbere cy'agaciro ubu ndamaze kugura parasera zishika zibiri hajya ku muyange imwe kugeza ino saha ntiri munsi ya kenze miliyo aha murabye hajya imbere yanjye hari iraro ry'ingurube nigeze kamera induru rimwe iyo bicitse ngasamara kuzigaburira naje nkagira n'ubwoba uno munsi umwuga urantunze nta n'akandi kazi fise sinodondora n'ibyo byo maze gukura duhuye nambaye ntiwomenya ko n'umuntu mpingura amahembe wakwibaza ati n'umushikiranganza arimo agenda n'amaguru kubw'iki kubw'umwuga kandi kugeza ino saha nawe umpamagarira akazi ka leta numanza kubaza amahera umpemba ngahe kwari mahembe afise intumbero yo kuzoba umugwizatunga agatanga n'akazi kugwaruka ubu kugeza ino saha si ukuvuga ngo umariye iki ndi kuhababa kuba mu gitegereje abagwizatunga kuko ubu ufise viziyo yo gutanga akazi ku bantu bashobora kuhababa mirongo itanu mu bajene bashobora kuhababa mirongo itanu kuko kuba ndi mu burundi ngomba kubaho hariho ico ndamariye igihugu canje c'uburundi kuko carandeze kirandera ubu nanje ngomba kugira ico ndakimariye kugira ashobore gushimisha abagura ibyo ahingura byame biri ku isoko mahembe yifuza ko mu ruganda rwiwe hahora abakozi mirongo ibiri bakora amasaha umunani bataruhuka afise kandi icifuzo c'uko uruganda rwiwe rwohinduka ishure y'ubuhinga rwaruka rukamenya uwo mwuga usanzwe umutunze ariko uwo muhinga harafise ikibazo co kuronka amahembe uretse ko ubu inka z'amahembe ziriko zirasubirirwa n'iza kijambere zitayafise niyo nkuru emmanuel avuga ko ni tanzania zoshika kuyagura yo mu gihe yoyabura mu burundi amahembe kandi araniganirwa ku mabagiro amahembe asaba ko ubwo butunzi bwokingirwa ntibuherere mu mahanga ikindi mbona kimbangamiye ni kena ry'amahembe kuko nababwiye ko ku mabagiro abanyamahanga bafashe amasoko rero nkaca ntera kamo ba nyen'icyubahiro abayobozi bacu kuva ku rwego rw'intara n'ahandi ubu butunzi bw'igihugu bwama busohoka bugiye mu mahanga kandi natwe tubukeneye ni ukuri bagerageze kuraba ingene bukingira ubutunzi bw'igihugu bwoye kugenda umenga abategetsi cyangwa abantu ntibabona ko turimo turanyagwa Emmanuel niyo nkuru atera akamugwaruka kutaniganira kuba ba buramatari canke ba musitanteri ahubwo bijukira imyuga bakore bagwiza umwimbu bave mu bukene ibintu byo kudeka tubireke ni twege bo guteza imbere igihugu iyi myidogo ngo igihugu kirakenye none ushaka perezida bari bazoza kukurimira ngo indya zirakenye fata isuku urime urabe ko indya zitaboneka ukaza usanga umubyeyi afise itongo riva ngaha kugeza hariya mugakoze usanga ngo umwana ngo yagiye guca amafaranga itongo yasize aritaye riri kuragirwamwo riri gupfa nabi mugakoze bamva ngo indya zarakenye none ushaka izo ndya zirimende dukure amaboko mu mpuzu rero ibyo byose turondera bizoboneka biciye mu maboko yacu mu bamaze kwitaba akamo ka mahembe ni minani janete umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'itatu yatanguye kwiga guhingura ihembe haraciye imyaka ibiri aho ageze mu bumenyi harashimishije kuko nawe hari ibyo ahingura kandi akabironkamwo inyungu mu bisanzwe nk'akarusho jya maze kubonamwo ubu ndashoboye kwigurira buri kintu kimwe cyose mba nkeneye kuko iyo nkoze nk'akantu hari igihe nshoboye kuronka nk'agakomande ku ruhande hanyuma ugasanga ndakoze nk'uko nyine nko mu minsi itatu ugasanga ndakoreye nk'inoti ya senkanti ubwo nyine amakashi nkaca ndayaronka urumva muri icyo gihe icyo mba nkeneye muri icyo gihe nshoboye guca ndakishobotse minani janete asaba urwaruka rwahejeje amashure rutararonka akazi muri leta ko rwotangura kwiga imyuga kugira ngo rugire ico rwimariye n'ico rumariye igihugu mu bisanzwe nk'ico nobakebura vy'ukuri ubu akazi gasanzwe nk'uko buri muntu wese ashoboye kwironderera akazi canke iyo umuntu ashoboye kubona afise umwuga urashoboye kuvuga ati by'ukuri jewe uyu no mwuga ndawunezererewe ndashoboye kuwukora by'ukuri kandi nta kintu tunaniwe gukora dukwiye gukura amaboko mu mpuzu natwe tugakora kugira ngo buri muntu wese agire icyo yitejeje imbere francois garukira intwari umukozi wa leta mu gisata c'ubuganga inyanzarake nawe aratangarira ubwiza bw'ibyo mahembe ahingura turabitangarira nk'uko kumbure n'abantu bose bava hanze abarundi baba hanze abazungu bahora babitangarira cyane iyo babonye ahantu avyerekanira ivyo ahingura benshi birabatangaza bagatangura kuvuga ati mbega bihinguwe muki rero birateye igomwe ni ivyo kurata ni ivyo guteza imbere ni ivyo no gukwiragiza bigashika hanze y'igihugu nk'umwuga udasanzwe ukorwa mu burundi amaze kubona ibyo mahembe ahingura yaramusabye kwiga uwo mwuga francois garukira intwari narashimye ko noja kwiga uwo mwuga ndanabimusaba nawe aranyemerera kugira bikunde uwo mwuga ibyo n'amahembe asanzwe arangura bije no mu nyandiko kugira ngo uzoba ashaka kubyiga abibone mu nyandiko abone n'amasanamu yabyo amenye n'uko bihingurwa mu ihembe ry'inka hanyuma umwuga uheze utere imbere none abagura ibyo mahembe ahingura boba babishima idirisa mu kazi akunda kwambara ibihinguye mu mahembe kuko atangorane bitera umubiri wiwe n'abagenzi banje iyo babibonye ndabyambaye ubona nabo bariko barantuma turonderera rero ku muntu uwo ari we wese yumva ko akunda kubungabunga ibidukikuje akunda kugira ngo afite ibandanye gutera imbere muri rusange yohagarika gusuma ibintu bikoze mu vyuma canke ibintu bigira ingese kuko izo ngese ziradutera mu makanseri ingwara zitandukanye amaaleji atandukanye muga amahembe amahembe ni ikintu kidafite efe iyo ari yo yose kandi gisa neza kuko afite ibara ritandukanye niheze gireyarine nawe anezerwa n'uko aba yambaye ibyahinguriwe mu gihugu ciwe kandi bigakorwa n'umurundi kare twahora twambara ibyahinguwe n'abazungu ariko ubu tukaba twambara ibyahinguriwe ngaho i burundi kandi bigahingurwa n'umujene wo ngaho i burundi ni ukuvuga rero mu gihe uba ubyambaye twumva tunezere kubera tuba twambaye ibyahinguwe mu mahembe kandi ibyahinguwe n'umujene w'i burundi bitari bya bindi byo hanze kubera uba wambaye ikintu uzi yuko matiye pomiyeri yariyo cyahinguwe muri iki kandi ni ikintu uba uvuga uti gifite agaciro tuguma tugaruka hahandi kubera kiba cyahinguriwe ngaha mu gihugu iwacu idirisa mu kazi yongera ko ko kwambara ibyahinguriwe mu burundi ari uguteza imbere no kumenyekanisha akaranga k'uburundi kuko ni n'umwanya w'umuntu kumenya iby'iwacu ari umunyamahanga ni umwanya wo kugira ngo uwo muntu amenye urukundo dukunda igihugu cyacu cyangwa ubutaka bw'iwacu mu gihe turiko turakoresha ibintu by'iwacu bisa n'ibyo bakora mu byuma ndibaza ko ari ibintu bihimbaye cyane rero mahembe sita habandanye imana imuzigame hanyuma abantu batandukanye bijukire kumwegera bamubaze uko bikorwa kugira tubize igitigiri cy'ibyo bikorwa ku isoko ku bijyanye n'igiciro ntihenzagire yarine ntiyidoga ntabwo twavana amafaranga menshi ahubwo twavuga yuko ari amafaranga makeya kuko ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye si ikintu si ikintu wambara uno munsi cyangwa ejo uvuge ngo cyavunitse cyangwa izene biba bikomeye cyane kuko cyuguruka hasi usanga igihora gikomeye mu ihembe rimwe ripima ibiro bibiri rigurwa amafaranga ibihumbi mirongo itatu by'amarundi mahembe ashobora kurikuramwo ibintu biciye amafaranga ibihumbi ijana kugira amahembe arushirizeho kumenyekana no kudandaza ibyo ahingura asaba ko yoronswa ibikoresho bigezweho kandi kugira ngo akore byinshi mu mwanya muto yifuza kandi ikibanza co kubidandarizamwo mu bisagara bikuru bikuru mu burundi arifuza kandi ko mu tuganuke duhabwa ba nyenicubahiro iyo bagendeye uburundi hojamwo ibyahingura byanditswe ko ko byahinguriwe mu burundi gutyo uburundi bworoshirizaho kumenyekana neza nawe agashorerwa kurusha
bakunze ibijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwebwe mwese mwarimu duteze amatwi dushimire bagenzi bacu badufashije kuyabagezaho nshimire enjeniyeri wamfashije mu buhanga bw'ibyuma nadiye taha wegeranije aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu